radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ku ijwi ry'amerika ikiganiro mutegurirwa kanagezwaho nanjye venuste nshimiyimana nongeye kubaha ikaze ikiganiro cy'uyu munsi ni umwihariko kuko ni ikiganiro nimero ijana y'agasaro kaburaga mbanze mbashimire mwebwe mwese mwihutiye kukigira icyanyu mukagitera inkunga mukakiyambaza kandi mukagikangurira n'abandi ntitwari kugera ku ntego tumaze kugeraho iyo mutadufasha mwese mwiha amashyi n'impundu habaye ubufatanye kuko nta mugabo umwe hashize imyaka itatu ikiganiro agasaro kaburaga gitangiye ku ijwi ry'amerika kimaze guhuza abantu mirongo itandatu n'umunani imiryango yabo bamwe muri bo bari bamaze imyaka iri hagati ya mirongo itatu na mirongo itanu batandukanye n'ababo kuri iki cyumweru turahuza abana babiri bombi bari bafite imyaka ine muri mirongo icyenda na kane batandukanye n'imiryango yabo turakira n'abandi nyuma y'imyaka itatu dufatanye urunana dufatana mu nda turabaha umwanya mutubwire uko mwakiriye iki kiganiro
kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
mu cyumweru gishize mwumvise inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga y'umwana witwa fisi bizumuremyi isimayeli waje mu kiganiro ashaka umuryango we cyane cyane papa we kuko yari azi ko mama we yitabye imana bizumuremyi yabaye mu bigo bitandukanye by'imfubyi mu rwanda ageza n'igihe yabaye mayibobo fisi bizumuremyi isimayeli atuye i kampala muri uganda dore uko yabivugaga ikinzanye muri iki kiganiro jewe ndimo ndashaka ababyeyi banjye ariko umubyeyi bo nshaka ndategereje ko ndimo ndashaka data eh kubera ko mama ma, ma, ma, mama wanje yarapfuye mm, komera
eh yapfuye yapfiriye ku gisenyi twari duhunguka apfira ku gisenyi banjyana mu kigo cy'imfubyi ku gisenyi mbaye igihe gitoya baranzana banjyana aho bita igitarama naho nabaye w'umunsi nk'umwe barangije banjyana muri aroforina irwamagana ngeze irwamagana niho nabaye igihe kinini bamfotora amafoto yanjye bakajya bayajyana bayigendesha bayashyira kuri modoka za kuruwa ruje bashaka ababyeyi banjye ariko none igihe kiragera leta y'u rwanda iravuga ngo abantu badafite abana muzaze mufate abana mugende mudufasheho mugende mubarere igihe umuntu wanjyanye yanjyanye ahantu mu byaro iyo ngiyo mbona ko nta gahunda zari zifite ndangije natura kubona ninjira mu mujyi wa kigali none se bari bakujyanye ngo ibyo gukora iki bakuragije inka bakuvomeshaga amazi warahingaga bandagije inka nkajya ndagira inka narangiza nkajya kuvoma mu ruzi rwo bita sake ari mvomera inka ariko naho maze kugira ubwenge bukeya maze kugira maze gukuramo gahoro gahoro igihe mitanoroka yo negera mu mujyi wa kigali ndagenda nibera mayibobo wari ufite nk'imyaka ingahe nari mfite nk'imyaka nka cumi n'ibiri imyaka cumi n'ibiri nabaye mu kigali aho nabanje kuba muri nyarugenge naberaga aho ngaho bita mu gakinjiro ariko nyine ndi mayiboba hanyuma nza gushaka umuntu nza kubona umuntu w'inshuti yanjye ashakira indangamuntu yo mu rwanda arayima ndayibona ariko noneho mu kuyibona iyo ndangamuntu bakozeho icyo twita insobi cyangwa se izina riheruka mu kifo cyo gushyira aho kugira ngo bashyireho izina isumayeli bashyizeho asumani bakwise asumani kandi witwa isimayeli aha ikindi cya kabiri data bitewe ko nari umwana mutoya ndatekereza ko bamwitaga habiyambere y'isufu mama wanjye bamwitaga nusura nyirahabimana kandi nkaba nari nzi ko ikindi kintu ushobora kwibuka ni ngewe wari umwana w'imfura ntawe umwana wankurikiyeho wundi none se ko nva wibuka mama wawe na papa wawe uyu mama wawe yitaba imana mugeze ku gisenyi muhunguka wari ufite imyaka ingahe nari muteye ko mama wanjye yajyaga avuga amazina ya papa nyumva ndatekereza ko nari mfite nk'imyaka kubera ko navutse muri mirongo icyenda na rimwe twarahungutse turaza twaciye ku mupaka w'u rwanda ne kongo aho bita ibukavu noneho batujyana ku gisenyi mama arwara indwara hari indwara yaba y'impunzi zo impunzi zarwaye indwara zo bitaga amacinya yego mama wanjye niho yapfiriye aho ngaho ku gisenyi bahita banshyira mu kigo cy'imfubyi maramo igihe gitoya bagenda banzana gutyo banjyana igitaramo amara nk'iminsi nk'umwe cyangwa se ibiri banjye banjyana muri aroferina irwamagana yego hanyuma se ko mama wawe yakubwiraga papa wawe icyo gihe cyose papa wawe yari ari hehe muri kongo muri bukavu
papa wanjye duhunga wanjye ntabwo nigeze mubona ko mama yajyaga amuvuga kuko yambwira ko papa yasigaye mu rwanda
we ntabwo yahunze
we ntabwo yahunze none se mwari mutuye he yakubwiraga aho mwari mutuye
icyo nicyo kibazo nicyo kintu cyananiye ubu ngubu aho twari dutuye ntabwo nari imazi ariko kandi mama yapfuye ndi mutoya yego ariko urambwira uti nari umwana w'imfura hari barumuna bawe wari ufite
nta barumuna banjye nari mfite utega ko turi muri kongo mama wanjye yabyayeho umwana mu wundi mugabo we yego
uwo mwana ariko nawe yahise apfa twari muri kongo aho bitaga igitaminsi hari abangabo bitwita ibitongore bya hcr nibi byatugiriraga neza bakaduha ibintu byo kwambara byo kwiyorosa nk'uko nguko nyine yego
umwana umwana wankurikiyeho yahise apfa ariko noneho hari umuntu mama wanjye hari undi muntu yajyaga avugagaho ko yavaga muri famire muri famire y'iwabo uwo bitaga yahaya ariko we ntabwo ntabwo nashoboye kumumenya nta wundi muntu yavugaga uretse yahaya nta wundi yavugaga mwene wabo nta wundi yavugaga yavugaga yahaya akavuga na papa wanjye numva avuga amazina kubera ko bamwitaga habiyambere yusufu kuko ntabwo yigeze ahunga kubera ntabwo nigeze mubona
agasaro kaburaga kabonetse
ikiganiro kimaze gutambuka mubyaro wabize umuremyi witwa nizeyimana yahayahishe adushaka atubwira ko ari umuvandimwe atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa kanombe akagari ka karama umudugudu wa byimana yatubwiye ko bari bamaze imyaka bamutegereje twari tumutegereje cyane pe twari twarababaye harimo abatabashije no kubyumva kuko rwose twari tuzi ko yanapfuye kuko twagerageje gushakisha ubwo abatahukaga bazaga kuko njye nari naratashye mbere tumubuze bose turahangayika turavuga tuti umuryango tugomba kugira uko icyo twakora wenda niba yaba ari mu mahanga tugerageze gutanga amatangazo ariko kubera ubushobozi bisa nk'aho bitunanira rwose ubu turashima niyo mpamvu dushimijwe rya amerika ku bw'icyo kiganiro byatumye tubasha kumva ko akiriho yego urambwira ko wowe watashye mbere agasigarayo mbese muhunga mwarajyanye duhunga twarajyanye twajyanye na nyina nawe turi kumwe n'undi mwana hari n'undi mwana twatoraguye mu nzira w'umuturanyi wabo nawe twajyaniranye hanyuma mugiye mwagiye he muri kongo urabona hari gahunda yari iriho ya leta ya mbere y'uko abagore b'abasirikare barabahungishije bagiye badutwara turava kibungo batujyana igako batuvana igako batugeza mu ibutare tuva muri eso tuva muri eso batujyana ku gikongoro tuvuye no ku gikongoro batugeza i cyangugu ndumva ariho hari esikoreri ya gihundwe niho imururu biza kurangira ni ukwiyambutsa nibwo twambutse batujyana kujya mu nkambi y'aho bitaga ikanzu ariko twari kumwe turi bane kuko n'uwo muhungu uwo mwana twari kumwe na wo fisi na mama we
mama we akaba nyogosenge yari masenge
hanyuma papa we yitwaga nde papa we yitwaga habiyambere ari hasani antwane muri aho ngaho muri kongo mwari mu ihe nkambi twari mu nkambi ya panzi aho bitaga ipanzi hasaga nk'aho ari nk'ikigo cya gisirikare n'ubundi cy'ingabo z'aho ngaho ipanzi z'abakongo ariko twaga bazayiru icyo gihe wari ufite imyaka nk'ingahe wowe mfite imyaka cumi n'umwe wari ukiri umwana hanyuma mwaje gutandukana mute na nyogusenge ari we mama wa wa isimayeri fishi tukimara kugera ipanzi naje kubyaragiye nanjye njya mu kigo cy'imfubyi muri ahantu habaga ikigo cyitwaga ena karambo muri amfano na kumpa maze kuhajya nza gusaba gutahuka twebwe turiyo basaga nk'aho badutoteza cyane abantu bose bakajya babona dusa nk'aho ngo batwitira batwita inyenzi bibaza kuba ngombwa ko umuntu asa nk'aho agira icyikango nza gusaba gusubira nanone mu muryango nanone nsubira kwa nusura mpageze mpamaze nk'iminsi nk'itanu kubera ko nari narasabye gutaha kuba rujiza kunshaka biba ngombwa ko nanjye mpita nitaye ari mu kwa mbere icyenda na gatandatu watashye wenyine ee natashye jyenyine ndabasiga croix rouge niyo yagutahanye ee niyo yanyubye ikuzanye igusubiza iwanyu ikibungo ubu ngubu hahindutse ingoma ee ariko icyo gihe twari ngewe kwa papa bari batuye cyahoze ari komine kigarama ahari muri za vumwe aho bitaga rwa sabura nyuma umugabo bari barashakanye bari muri congo bari guhunguka we yaraje arahagera agera no kwa mukecuru ari we nyirakuru ari we nyogokuru aza aje kumureba ko nawe yaba yatashye yasanga ntawe uhari ariko tumubajije aratubwira ati "Ubu byanze bikunze we ari inyuma tugira ngo ari inyuma ariko nyuma tuza kumubura bakajya batubwira ngo we yarapfuye ariko ngo umuhungu we arahari ariko ntibaduhe amakuru yuzuye nimba numvise neza nyogosenge yageze muri kongo ashaka undi mugabo mushatse nyuma nyuma ngewe namaze no kugenda kuko rwose nasize nta nta- nta n'igitekerezo mfite yamushatse umugabo we yaritabye imana cyangwa yarakiriho
Eh, umugabo agataho dusa nk'aho duhunga Mm.
we ntabwo yigeze ahunga pe kuko we yari umusirikare hari abantu muri jenoside yari yara- yarahishe kuko- kuko akiri mu gisirikare yakoreraga za byumba ariko aza gutaha kugira ngo arinde yavugaga ati wenda umugore wanjye batazamwica Mhm.
aje ahurirana n'aba- eh, ahageze hari abagabo bageze kubakodesha inzu mbere batarubaka wakoraga kwa, kwa munsenyeri kibungo Mm.
umuryango we nawe wari warokotse muri ekonoma yari awu- wa- ab- babashe kurokoka niwe wari uba- usa nk'aho abarinze mu yanga kugenda rero guhungana natwe aravuga ati ntabwo nagenda mfite abantu hano mu nzu Mhm.
ndakomeza mbarinde aza gukomeza abarinze ariko biza kumuviramo nyuma aza gupfa urumva na- mu ntambara ba- urumva yakomeje kubarwa nk'umusirikare nyine urugamba urabizi Mm.
aba yarapfuye wambwiraga uwo mukecuru uh, nyina wa nyogosenge uh, ubyara fis isimayeli bizumuremyi uvuga ati arakuze yari amutegereje mbese iyi nkuru umaze kumubwira ko nakubwiye ku mwana hari um, inkuru yayakiriye ate yarishimye cyane byaramurenze yarishimye kuko umuryango twese twabaye nk'abishimye kuko twese twabaraga ko yapfuye ariko kumva ariho kandi noneho noneho kongeraho no kuba yari umuntu wari ufite umuryango iwabo bagihari ari abantu bakomeye ntabwo ari abantu baciriritse numva ni ikintu cyatubabaje cyane uko utekereza ukuntu umuntu yabaga mu rwanda n'ukuntu twamushakishaga ni ibintu bibabaje cyane pe kuko iwabo bafite n'inzu aho ngaho hariya aho ngaho nakubwiraga yakagombye kuba nibura yari ari kuba n'ahari wenda akabikurikirana ibintu by'iwabo byaratubabaje cyane pe ibyo uh, amarira yatakaye kubera gutekereza ukuntu yahangayitse kumvisha ko yabaye n'umuntu yabashe kuba ikigali akaba mayibo ni ibintu byari bitubabaje mbere y'uko mbahuza ndashaka kumbwira akantu kamwe ikimenyetso wibuka afite ku mubiri eh, wavuga uti uyu mwana ni uwacu uyu mwana namubonye na- namubonye akura ndagira ngo umbwire ikintu afite ku mubiri cyagutangazaga iyo wamubonaga yagiraga inkovu ku gahanga akiri umwana hari igare ryamukwiriye akiri umwana icyo kimenyetso tekeka wenda niba yarakize ariko icyo gihe iyo nkovu yabaga iriho ku gahanga hafi y'ijisho yahaya nizeyimana icyo kimenyetso nicyo koko aragifite ku jisho urumva ko isimayeli bizumuremyi ari uwanyu tegereza gatoya hanyuma muhamagare muganire kugira ngo mbahuze ah, kuri uyu munsi utagira ukuza
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
alo
nshimiyimana amakuru yawe fishi ni hano ku ijwi ry'amerika
ni makuru ni meza wari hano mu cyumweru gishize ushaka umuryango wawe mu rwanda ah, none umuryango wawe wawubonye hano kuri telefone ndi kumwe eh, na mubyara wawe nizeyimana yahaye waramubwiye mu kiganiro ariko mbere y'uko nguhuza nawe nagira ngo nkubaze eh, hari abanyarwanda benshi bakumva bakumvise mu kiganiro bakumvise ugarutse kuri kino kiganiro kigira inshuro ijana ah, kuva agasaro kaburaga gatangiye urumva umeze ute kuba waraje gushaka umuryango wawe ukawubona mu cyumweru kimwe biranshimishije cyane kubera ko naje ahangaha ku ijwi ry'amerika nshakisha umuryango w'iwacu Eh, imana ikaba- ikaba imbabariye nkahita mbabona vuba vuba ibyo ni byiza cyane biranshimishije kandi nanjye ndashima namwe abakora ku ijwi ry'amerika ndabashima ijana ku ijana urakoze cyane gushima eh, ntatinze rero nabikubwiraga umuryango wawe urahari eh, uhagarariwe muri kino kiganiro na mubyara wawe nizeyimana yahaya wavugaga mu kiganiro nawe eh, ubushize yahaya nizeyimana wiriweho iriwe neza nguyu rero umubyara wawe fish ishimayel bizumuremyi ari hano ngaho musuhuzi muraho biza umuremyi ndagushimiye ni ukuri kuba waratanze itangazo twari twarakubuze none tubashije kukubona rwose tumva twishimye imitima yacu iraruhutse ndishimye cyane kandi n'umuryango wose urabyishimiye I- ishimayel wamwumvise ibyo yavuze
eh namwumvishe Mm, uwo ngu- uwo nguwo yahaya ndatekereza ko yari mukuru kuri jewe yego Eh, ndatekereza ko anzi aranzi no kugira ushobora no kuba namuzi neza ariko we aranzi eh. ndishimye ijana ku ijana bitewe yuko naba- na- na- nagerageza kubashakaho nda- birananira ndongera ndagereza inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu hari umuntu wangiriye neza mbaye nimero y'ijwi rya amerika nca ku ijwi rya amerika none nanjye nababonye ariko noneho ikibazo gihari aho ndi jyewe ndi kure cyane ndi mu ndi mu gihugu ki- ndi mu gihugu cya ki- cya Uganda ndi muri Kampala mu mujyi mu mujyi mukuru w'igihugu cy'i- cy'ibuga cy'Ubugande
yego um, mu kanya muraza kuganira ndabaha ah, nimero buri wese ndamuha nimero y'undi kugira ngo muganirire mu gikari ariko ah, nagira ngo nkubaze haya niba iyo ushobora kuzamura ijwi gatoya um, nagira ngo umuhe amakuru make make yo mu yo- yo- yo mu rugo muhe amakuru y'abamutegereje muha amakuru muha amakuru y'uko hifashe aho ngaho mu karere ka ngoma ahakomoka yego fisi rwose ingoma turagutegereje dutuye ingoma Amas- ba ba mama wanyu ba- baracyahari babiri aba muri amerika wo bitaga farida Eh, hari abandi babiri baba mu rugo kwa mukecuru hari ubana mukecuru hari eh, urugo ariko batuye hafi ya nyirakuru Ni ukuri kandi na na nyirarume arahari witwa yusufu we yitiranyaga ko ashobora kuba ari se ariko ni nyirarume kandi ni ukuri baramurindiriye baramutegereje kandi ni ukuri baramwishimiye kuba bamubona twifuza ko rwose yego wenda aho wageze niyo yaba ariyo iriho, ariko nibura nibura wakibuka ukaza ukahagera tukishimana tukamenya ko twamaze kukubona imitima ikururuka pe tukamererwa neza none yahaya mbere y'uko nkureka kugira ngo muganirire mu gikari nabivugaga ngitangira iki ni ikiganiro kigira inshuro y'ijana duhurijemo umuryango wanyu n'umwana wanyu fisi isimayeli mwari mumaze igihe mwarabuze nicyo ushaka kuvuga muri kano kanya mbere y'uko nkureka
ikintu cya mbere na- nakora ni ugushimira ijwi rya amerika n'iki kiganiro cyawe imana ugezaho ni ikiganiro gihuza kandi kigatuma umuntu yisanga akaba yumva umutima u- kuba yabona umuntu yabuze ni nko kuba- ni nko kuzuka kuko burya umutima ubabaye uba umeze nk'uwapfuye ni ukuri turishimye kandi ni ukuri badukoreye ikintu gikomeye mudukorera ikintu gikomeye mwebwe n'ijwi rya amerika muri rusange
urakoze cyane Ndabashimiye pe kandi cyane
natwe turagushimiye uri umuntu mwiza fish isimayeri bizumuremyi hashize gusa icyumweru kimwe uje mu kiganiro none ubonye umuryango wawe ngaho mbwira wowe bya byishimo watangiriyeho ubu ngubu nyuma ya Marceline Kamunazi ariwe twabonye mu kiganiro cya mbere niwe mwana twashoboye guhuza n'umuryango mu kiganiro cya mbere none nawe muri kino kiganiro cy'inshuro y'ijana tuguhuje n'umuryango wawe none wowe urumva umeze ute
mwabanza mu mbabare bite ko ikinyarwanda cyanjye ntabwo ari cyiza kubera ko ikiganiro nicyo cyinshi ufite uruganda rwinshi mu kanwa kanjye ariko noneho ndishimye ijana ku ijana imana izabambere ikintu cyose igishoboka cyose ndishimye kabisa ndishimye ndishimye ubu ngubu nyine gahunda mfite kubera ko nanjye ahangaha ngubu ngubu mfite mfite famiye nawe kubwiye yego
ni ukuvuga ngo nyine ndashakisha uburyo nshobora kurabanga mbonana nayo haya nimba ari no ku wasapu sinzi nimba ari ku wasapu ari kuri watsapu ibintu byose murabivugana mu kanya rwose murajya mu gikari muganire
nimba ari kuri wasapu kataho icyo cyangwa kiroroshye kiroroshye turaza kuganira ariko ndishimye n'ikindi cya kabiri ndamuka nje mu rwanda ngomba kugushaka kandi nashaka kugira ngo na nimero yawe ni yawe yawe igendana atari iy'akazi
itari iy'akazi kubanga kizamfasha kugira ngo ubu nyine ni ukuvuga ngo nawe uri nk'umubyeyi wanjye ubu nawe urambyaye muri wecyo kati nze nandi nashaka ibisigaye turaza kubiganira na haya ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima kuba mwafashe kano kanya mukaza muri kino kiganiro agasaro kaburaga muje guhura nyuma y'imyaka mirongo itatu mutandukanye mwari abana batoya yahaya wari ufite imyaka cumi n'umwe icyo gihe fisi isimayeli nawe yari afite imyaka ine none reba aho ibintu bigeze imana irabikoze ngaho rero ni mugende muganire mwishime ngaho mbasezeyeho amahoro y'imana amahoro y'imana nawe yego nawe imana ibane nawe ni ukuri uratubyaye pe ni ukuri kandi dukoreye igikorwa gikomeye niyo mpamvu tuzahora dushima ijwi rya amerika n'ikiganiro gisarukaburaga rwose ni ikintu gikomeye pe nacyo ni nko guhura n'imana
agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngako karaje agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngako karaje kuri iki cyumweru twujuje ikiganiro cy'ijana kuva agasaro kaburaga gitangiye ijwi ry'amerika iri mu bugesera aho yaherekeje muhire jacques ajya kwakirwa umuryango we na mushiki we silivia ingabire bari bamaze imyaka mirongo itatu batandukanye bombi baraturanye ariko nta n'umwe wari uzi ko undi akiriho batuye mu karere ka bugesera umurenge wa mayange akagari ka kagenge igitandukanye ni umudugudu gusa kuko muhire atuye umudugudu wa kiruhura naho mushiki we silivia ingabire akaba atuye mu mudugudu wa taba ijwi ry'amerika yavuganye na muhire avuga uko yiteguye kwakirwa mu muryango we mu by'ukuri turi kwitegura mu rugo dufatanyije n'umusaza turimo turitegura twese hamwe mu muryango urumva uyu munsi ntabwo ari umuryango umwe ni imiryango itatu hari uwo nashatsemo hari uwandeze none hari n'uwongeye kubona ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu turi gufatanya twese hamwe kwitegura amaboko y'imiryango itatu urumva imyiteguro tuyirimo rwose kandi turimo turabigenza neza tuyigeze kure buriya umuntu niwe ubuzi amateka buzima akuzemo cyangwa se yaciyemo nimba mubona abayeho ntaseka uyu munsi nkaba ndi guseka nimba mubwira nti mu buzima nta muntu nigera nita sisita cyangwa se mwite mushiki wanjye umunsi muri telefone yanjye akaba yitwa sisita cyangwa se nkaba nanamuhawe mwana ntimuvandimwe ibyo ni ibintu bita bishobora kuguha ejo cyangwa se ku cyumweru niduhurije mushobora kumubwira kuko urumva ni umuntu ukomeye kuri njye ni umuntu ese numva mu buzima bwanjye ahinduyemo byinshi ni umuntu sinzi ukuntu abikubwira gusa ariko mve ko ni umuntu ukomeye muri njye pe turahura ariko burya nubwo duhura njye duhura tuganira umeze ute abana bameze bate nkuko nabo bimbaza umugore ameze ate muri mukazi wanjye nkamusubiza neza nkamuga ko bameze neza ariko uriya munsi ndumva aribwo tuzahura ubu ntabwo turahura kuko niba duhura ntiduhurire iwe n'umugabo aragira ati reka tubike uriya munsi uzabona umunsi w'ikirori bizari nka surprise mu bantu yego none bazi umunsi tuzahurira iwe tukajya muri salo tukajya ku mbuga ye tukaganira abantu bose babireba tugahobera abantu bose babireba urumva ni ibintu bizaba bimeze ni ubukwe muri make kandi na- ah, ah, birenze ubukwe kuko njye nawe ukoze ndabuzi ariko ntabwo ubukwe bwiwe buntera ibyishimo nko kumva ngo mbonye mushiki wanjye ni ibintu bitandukanye cyane muhire avuye muri ruferina yari mu bugesera yabonye umubyeyi wamureze amukunze aramukuza yitwa epimake musabyimana yamuteguriye ibirori ubu njye niteguye rwose nk'umuntu ufite ubukwe pe ko ni ubukwe bukomeye numvise ko muzaza numva ko muzaza ku- guhuza ab- aba bana ari aba ngabo bo muri uwo muryango aba bo mu muryango wanjye ubu narateguye abana banjye naraba- bose narabatumiye ndetse natumiye n'inshuti natumiye n'abavandimwe muze muje kureba wa muhungu wanjye abonye ababyeyi pe ndishimye ndashima imana kumva ngewe nari kuri muhire ndi umwe none nkaba mbonye abandi bavandimwe arafite ba nyirasenge ubwo babaye abavandimwe niba sinabishinga akati kuko simbizi uko umuntu aba atekereza uko babitekereza ariko njye uko mbitekereza niko nivuga njye biranshimishije niba muhire yabanaga n'umuryango wanjye akaba agiye ku n'undi muryango nawe akabana nawo mushiki we silivia ingabire nawe yiteguye nk'utegura ubukwe imyiteguro yo kuba tugiye guhura muhira akazanwa mu muryango urumva ndiho ndi mushiki we ariko hari na ba marume hari ba mama wacu hari data wacu umwe urumva ni umuryango mugari n'ababakomokaho rero iyo myiteguro ni ubukwe ni ubukwe kuko n'abantu nagiye mpamagara nababwiye ko mfite ubukwe bukomeye bwo kwakira umuvandimwe mu muryango turi kwitegura rero bikomeye nkeka ko nimuhagera ku cyumweru namwe muzabyibonera ariko ni ubukwe ni ubukwe kuko umuntu wese nagiye mbwira ayo makuru yanjye na muhire naramubwiye nti mfite ubukwe mfite ubukwe bukomeye kuko umuvandimwe nabuze mu myaka mirongo ingahe mirongo itatu ishize kuba mubonye ndetse bamwe bakambwira bati ni nko kuzuka ni nko kubona umuntu azutse barambwira bati muzi ko n'abapfuye burya bazazuka kandi koko ku bizera imana abapfuye bizeye bazazuka muhire twamugaruriwe nk'uzutse kuko twumvaga ko muhire ntawe rero ngewe ku bwanjye nababwira ngo mfite ibyishimo bikomeye ni amashimwe kuri uwo munsi ni ugushima imana gusa Eh, namwe muzabibona ibindi ntago wa- nta muzindutsi watashye ku mutima w'undi ariko ngewe ndishimye ku mutima wanjye arakoze eric bagira ubusa waherekeje muhire mu izina ry'ijwi ry'amerika ari kumwe na fulgence akizuwera abo bambara ibineza mubahe kwishyika bishime
agasaro kaburaga kabonetse
undi dushakira umuryango ni umwana w'umukobwa wari ufite imyaka itatu muri mirongo icyenda na kane mu kwezi kwa gatandatu tariki ya gatanu ari kumwe n'abandi bana mirongo itatu na babiri bari bavanywe mu bitaro by'ibyumba bikozwe n'umuryango Médecins du Monde kubera ko bari bakomeretse cyane bagomba kujya kuvurirwa mu Bufaransa bari bafite ibikomere by'amasasu cyangwa se by'imihoro uyu mwana Janine urambariza icyo yarokowe n'ingabo za FPR inkotanyi zamusanze akiri mu mugongo wa nyina wari wishwe atemaguwe ndetse n'umwana afite ibikomere by'imipanga Janine urambariza iki ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga D'après ma mère euh, adoptive, nk'uko nabibwiwe n'umubyeyi wandeze bamumpa bamubwiye ko fpr yansanze ku mugongo wa mama wari wapfuye njyewe nakomeretse ku kibuno no ku mugongo banjyanye ibyumba bitavuze ko iwacu ari ibyumba ariko nari mu bitaro by'ibyumba ni naho umuganga w'umufaransa yaje kumfata anjyana mu bufaransa kugira ngo mvurwe me prendre pour après m'emmener par la suite en France pour des soins.
izina se wabwiwe n'iki ko witwa Janine urambariza iki Alors le nom il m'a été attribué euh, comme ça. On a...
iryo zina narihawe nta gishingiweho kuko nta ndangamuntu iriho izina ryanjye icyo naje kumenya ni uko nahinduye inshuro eshatu izina ryanjye nabanje kwitwa umbaraziki nyuma rihinduka umbariziki none ubu ni urambariziki icyo twamenye ni uko uwambaje izina ryanjye naba naramusubije nti urambariziki bagize ngo ni izina ryanjye bararyandika nitwa Voilà urambariziki pourquoi on dit Urambaliziki.
naho se izina rya janine ryavuye Et Janine, d'après ce qu'on sait, hein, euh, on a pu les...
janine mpereye ku byo nzi bambwiye ni uko hari umukobwa wagombaga kuza mu muryango wandeze witwaga janine wari ufite imyaka cumi n'itatu ariko akaba yarakomeretse cyane ntashobore kuza ntabwo nzi niba yarapfuye cyangwa se akiriho ariko yari indembe kuko atashobora gukora urugendo ni jyewe bahaye umuryango bampa izina rye kuko nawe mfite rimwe kugira ngo bazahore bamwibuka Ben, elle va s'appeler Janine en mémoire de cette fille.
kuri uyu wa mbere urajya mu rwanda gushaka umuryango wawe ni iki uteganya gukora nugerayo Alors déjà, j'y vais pour retrouver euh, mon pays d'origine, euh, connaître euh, mes racines.
icya mbere kinjyanye ni ukubona aho nkomoka nkamenya aho nturuka kuko ntigeze nsubira mu rwanda kuva jenoside yaba nzaba rero nsubiye ku butaka bwanjye bwa afurika mpure n'abanyarwanda nshoboye kubona abo umuryango wanjye kubera abatanga amakuru n'abanyamakuru bamfasha cyaba ari ikintu cyiza kuri njye byanshimisha un bien pour moi et ça me ferait énormément plaisir.
bamubajije izina rye arabasubiza ati urambarize iki bagira ngo niryo zina rye bararyandika mwumvise ko na janine atari irye uwaba yari afite umugore cyangwa se umuvandimwe cyangwa se umuturanyi wishwe ahetse umwana w'umukobwa w'imyaka itatu mu duce twagezwemo n'inkotanyi mu kwezi kwa kane cyangwa se kwa gatanu yatugana ubushakashatsi bwimbitse bwakozwe n'ijwi rya amerika buragaragaza ko uyu mwana yari mu bitaro by'i gahini akaba ari naho ashobora kuba akomoka niba nawe hari umwana uzi wajyanywe mu bitaro by'i gahini yakomeretse watugana ahandi haturuka amakuru ni ku basirikare b'inkotanyi barokoye umwana basanze umugongo wa nyina bamukuye mu mirambo iyo ntwari yabikoze niba yumva agasaro kaburaga azadufashe kumenya aho yamusanze ikiganiro agasaro kaburaga muri kino gice cya kabiri ndakira nyirabasa bose filomena ushakisha abavandimwe be babiri umuhungu manirafasha wari ufite imyaka umunani na nyandwi mariya goreti wari ufite imyaka itandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine baburaniye mu bugesera mu kwezi kwa gatanu bageze ahitwa shyara amasasu avuze baratatana nyirabasa bose filomena hatuye mu karere ka nyanza umurenge wa busasamana akagari ka rwesero umudugudu wa kidaturwa binzanye hari abana b'abavandimwe banjye babiri twabuze muri mirongo cyenda na kane sinamenye amaherezo yabo baba bariho cyangwa batakiriho nyine ndashaka kumenya niba baba bariho ko nababona cyangwa bakumva aho mperereye nkamenya ko bariho none hashize imyaka mirongo itatu utandukanye nabo byagenze gute kugira ngo ntubashake mbere narabashakishije mu bigo by'imfubyi muri mirongo cyenda na kane nandikiraga hashisheri sinabona igisubizo n'ubu na- nashatse guhamagara ku ijwi rya amerika byari byarananiye none se abo bana ni bande mupfana iki abo bana tuzi inda imwe umwe yitwaga manirafasha undi yitwaga mariya goreta ubwo twaburaniye ahantu bita muri shyara nyine amasasu yarabuze turiruka umwe acuka n'undi acuka ntitwongera kubonana kugeza ubu ngubu
aho muri shyara ni hehe ni mu kahe karere k'u rwanda ni mu karere k'ubugesera muri shyara ni hafi yo ku kanyara icyo gihe ni muri mirongo icyenda na kane mu kuhe kwezi hari mu kwezi kwa kwa gatanu mu kwezi kwa gatanu mwahungaga mugana hehe icyo gihe twavaga nyine ahantu bitaga itwi impara twazaga nyine dushaka kwambuka akanyaru nyine ngo tuze turi kuza tu- tuza muri gikongoro niko numvaga bavuga ngo niho tugiye icyo gihe wari ufite imyaka ingahe njyewe nari mfite imyaka cumi n'umunani hanyuma manirafasha arafite imyaka ingahe yigaga mu mwaka wa kabiri yari afite imyaka umunani hanyuma mariya goreti mariya goreti yari afite imyaka itandatu nta rindi zina mariya goreti afite yitwaga nyandwi naho mani irafasha
mani irafasha ntabwo mbyibuka ababyeyi bawe baracyariho ababyeyi banjye hariyo hariho papa mama nawe yitabye imana nyine muri icyo gihe muri mirongo cyenda na kane muhunga mugana ku gikongoro yego hanyuma ayo masasu yavugiye shyara muhageze mwari muhakambitse cyangwa se mwari mu nzira mugenda hari nijoro ari harimo umwijima turyamye ahantu ku musozi noneho twumva igisasu kiratwitse cyane noneho abantu baratubwira ngo nimuhumure ngo ni ikiraro baciye ubwo abantu nyine bahaguruka biruka n'ababyeyi bacu turababura umwe yacaga hano undi acaha nyine tutazi n'iyo tujya ubwo abo bana twaburanye gutya hanyuma wowe wahunze wenyine mani irafasha arasigara mariya guhita arasigara na papa wawe mwari kumwe cyangwa se mwaje kubonana nyuma njye nahunze jyenyine twabonanye muri mirongo cyenda na gatanu mwahuriye he ubwo naraje ngewe narakomeje nkurikira abandi nza kugera ahantu mu gatare nyine mba mu kigo cy'imfubyi bampagazi uravuga mu gatare ka gikongoro
nkora mu kigo cy'imfubyi mbamo sinzi ukuntu amakuru yagenze rero numva barambwiye ngo papa ngo ariho nawe amenya ko ndiho ubwo nagiye nasubiye ku ishuri kwiga ku kibuye maze igihembwe kimwe nyine nibwo namenye ko ariho mpita nanjye nsubira i bugesera hanyuma se ugeze i bugesera ntabwo mwashakishirije mu bigo by'imfubyi byari aho ngaho mu bugesera ngo murebe niba abo bana atariho babashyize twarahebye papa ngo yagerageje gushakisha bamubwira ngo ngo bumvise ngo yanyuze aha ngo yajyanye n'abantu mu nce ngo zo ku kibuye ajyayo aramuhera
yajyanye n'abantu bavugaga nde bavugaga imana irafasha bavugaga mariya goreti umwana w'imyaka itandatu ntabwo agenda urugendo rurerure
uwo mariya goreti we abantu bavugaga ko yagiye umuhanda asa nk'usubira aho twavuye nyine ku ruhuri imana irafasha ngo yakurikiye abantu bandi bakabwira papa ngo yagiye mu nce ngo ngo z'abantu bajyaga ku kibuye n'ayo makuru twamenye mariya goreti ni murumuna wawe yasaga ategerageza kumubwira umbwira uko yasaga n'iki cyamurangaga yari umwana ufite igara riringaniye w'igikara nawe mwana irafasha we yari inzobe afite umutwe ujya munini
amaso yari ameze ate bari bafite amaso ntabwo yari amaso matoya
none papa wawe nawe yakomeje gushakisha abana be nk'uko umbwira ko nawe wabikoraga yarashakishije arahebarekeraho n'ubu iyo mbimubwira avuga ngo barapfuye ngo none se ngo winshuburira ngo bihore ariko agiye kuhavuga ntibashobora kuba bakiriho igihe cyose utarashyingura uwawe ujya wizera yuko ashobora kuba akiriho hari ababyeyi babitekerezaga gutyo ariko bagasanga abana babo bariho banyuze hano mu kiganiro agasaro kaburaga imana ikabikora none mbwira filomena niba murumuna wawe mariya goreti nyandwi akumva niba musaza wawe mani irafasha akumva muri kano kanya ntiyabura bagira neza babafashe bakabareba bakabakuza bakaba bafite na n'ubu ngubu bari kumwe barabashyingiye niba bakumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kubabwira mana ikintu nababwira ni uko nabamenyesha ko nkiriho nabo niba bariho nyine bakamenyesha ko bakiriho imana yabishaka tukazabonana filomena nyirabasa bose wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ikiganiro kigira inshuro ijana kuva agasaro kaburaga katangira ngaho rero uzahagirire amahoro n'amahirwe nkwifurije kuramba murakoze cyane imana ibaha umugisha
agasaro kaburaga agasaro ka buraga
undi twakira ni uwa nyirigira mariane ushaka amakuru y'umuvandimwe we mukamusoni marie claire waje guhindura idini akitwa mukamusoni zainabu yari yarahungiye muri congo avuye mu cyahoze ari komini sake uwa nyirigira mariane atuye mu karere ka gasabo umurenge wa kinyinya akagari ka gacuriro umudugudu w'urugarama ari umuvandimwe twabuze ni mukuru wanjye yashatse icyenda na gatatu ashakira ikibungo muri sake noneho rero ubwo intambara iba ariho ari tuza kumva ko yahungiye muri congo aza no kutwandikira kuri kuruwa ruje icyenda na gatandatu hari cyangwa na gatanu gutyo yego yatwandikiraga tuba ku murindi wa ndera turamusubiza natwe kuva ubwo ntitwongeye kubonana twaherukiye aho ubwo na n'ubu ngubu ntituramubona twarashakishije twaramubuze yitwa nde uwo muvandimwe wawe
yitwaga mukamusoni marie kireri ariko yaje kuba umusiramu yitwa zayinamu mukamusoni zayinamu hanyuma se mbere y'uko ashaka mwari mutuye he
twari dutuye irututongo segiteri ya masoro abandikira yari muri kongo yihe muri kongo kinshasa yari zayiri icyo gihe ngo ni gahindo bari bari yababwiraga ko ari kumwe nande yari kumwe n'umugabo we yari kumwe n'abana bo bari kumwe n'ibande yari kumwe n'abana hari abantu bahungutse batubwira ko yari afite ngo yari amaze kugira abana batanu abo bahungutse bababwiye ko bamusize hehe nyine batubwiye ko bamusize aho muri congo ngo hariyo intambara ikaze bo bahunga baza uwasigara ntabwo baza amarengero
hanyuma muri mirongo icyenda na gatandatu nibwo bwa nyuma mwabonye ibaruwa ye ibabwira ko ariho kuri kuruwa ruje ntabwo mwaramushubije twaramushubije yaratwandikiye turamusubiza ntiyongera kudusubiza rero twategereje ko adusubiza turaheba hari ubwo muri mirongo icyenda na kane mukamusoni yari afite imyaka ingahe yari afite makumyabiri n'itatu yavutse muri mirongo irindwi na rimwe mwarakurikiranaga umuntu akumvise ntabwo yamenya yuko ufite imyaka irenga mirongo itanu akumvise ku ijwi ugira imana ugira imana ijwi ryawe rwose wagira ngo ni ry'umwana w'umukobwa w'imyaka cumi n'umunani ubigenza ute uraririmba kugira ngo ijwi ryawe rihore risukuye ukunda kuririmba uririmba indirimbo z'imana uririmba indirimbo z'urukundo uririmba indirimbo uri umuhanzi muri make indirimbo iyo ugiye mu nganzo uririmba izihe ndirimbo ntabwo ndi umuhanzi nkunda kuririmba bisanzwe ariko nkunda kuririmba indirimbo z'imana icyo gihe abandikira yababwiye amakuru y'umugabo we gasagure yababwira ko bakiri kumwe yatubwiye ko bari kumwe hanyuma uyu mukuru wawe ikintu kimuranga ni iki cyumwibukiraho yari umu umugore urambuye uteye uteye ate yari muremure yari mugufi yari afite amasososo cyangwa yari afite imisatsi y'irende yari ateye ate yari afite amaso ameze ate
yari muremure yari umuyumbu yari abyibushye ariko atari cyane arenganye
iwanyu mwari abana bangahe mu rugo twavukaga turi abana batatu kwa papa ariko hakaba hari abandi bane twavukanaga kwa kwa mama ubwo twari barindwi duhuje mama ariko ba papa nabo bavaga indimu papa yitwaga munyakayanza leonard abo bandi bane ise yitwaga nyagatare sharire uwo nyagatare sharire yavukanaga na papa none se ari ari munyakayanza ari na nyagatare amakuru yabo uwo nyagatare sharire yavukanaga na papa munyakayanza leonard nyagatare uwo yari burugumesitiri wa rutongo ukurumva ko ari data wacu yego noneho yaje gupfa yishwe n'impanuka amaze gupfa rero papa aramuzungura amuzunguye rero ubwo uwo nyagatare yapfuye asize abana bane papa amaze kumuzungura abyara abandi bana batatu ari ngewe n'uwo mukamusoni n'undi witwa imana madarina ukurumva ko turi abana barindwi yego papa rero umunyakayanza uwo aza gupfa nawe muri mirongo irindwi na kabiri komera adusiga turi abana batatu rero uwo mukamusoni rero aza kubyara uwo mwana witwa umukiza amubyaye muri mirongo icyenda icyenda na kane rero nibwo intambara ibaye rero bahubutse aramujyana ni ukuvuga yuko papa wanyu yitabye imana mukamusoni afite umwaka umwe gusa eee ariko hari undi mwana nanone papa yabyaye hanze witwaga mukandura ubu se bwira mukamusoni mukuru wawe amakuru y'abo bana muri abo bana uko ari barindwi ninde ukiriho amakuru yabo
abo bana uko ari barindwi umwe umwe yitwaga mukarwego shariroti yarapfuye komera niwe wari imfura yo kwa Munya- yo kwa- yo kwa nyagatare undi yitwaga kayitare jeanne pomusene nawe yarapfuye mu komera ntambara undi yitwaga nyagatare jean pierre nawe yarapfuye Oh.
undi yitwa mukagatare marie rose we wariho Mhm.
n'undi yitwa imana madarina nawe ariho Mhm.
nanjye rero komera ubusanzwe muramu muramuzirikana mu muhoza ku mutima mu mwibaza aho aherereye twarashakishije ahantu hose twaramubuze noneho twumvisha ku gasaro turavuga ngo reka tuzamushakisheho wakoze wakoze kuza niba si muri kano kanya kumva ndasaba cyane kugira ngo abe akiriho ah, umuhaye amakuru y'imasoro am, ay'abavandimwe be basigaye n'abatakiriho abo yari azi ko batakiriho ah, hari n'abatazi ko batashye niba kumva muri kano kanya uyu ni umunota nk'abantu baje mu kiganiro agasaro kaburaga kugira ngo base n'abandika ibaruwa y'urukundo bayandikira ababo bashakisha ngaho nawe uwo munota wufate umubwire ikikuri ku mutima niba nyumva yatwibwira ahantu aherereye noneho akazaza kutureba tukamubona turamukumbuye cyane kandi turamukunda Oh, muri abantu beza wanyirigira mariyana rero wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kabura gushakisha mukuru wawe mukamusoni eh, zayinabu witwaga marie claire ngaho rero komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana Eh, imana ibaha umugisha
kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu abana babiri batari bafite ababyeyi fideli tuyisenge wari ufite imyaka ine na javine iradukunda wari ufite imyaka ibiri baratandukanye javine yasigaye ahitwa imikeno ya karuba muri teritwari ya masisi muri kivu ya ruguru ku mugabo witwa sebutuyenge wari umuvugabutumwa mu idini ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi akaba sebukwe witwa rwagitinywa nyuma y'imyaka makumyabiri n'umunani fideli tuyisenge avuga ko amaze imyaka itatu yumva ikiganiro agasaro kaburaga akaba aje gushaka murumuna we fideli tuyisenge atuye muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya ayowa mu mujyi wa waterloo ikintu kinzanye muri iki kiganiro ni ukugira ngo mumfashe kuba nabona umuvandimwe wanjye twaburanye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu ubwo nari mfite imyaka ine nawe afite ibiri mwaburaniye he urumva icyo gihe nari umwana muto cyane ubwo icyo gihe ababyeyi bacu bari baritabye imana Eh, ubwo hari umumama wadutoraguye ariko uwo mumama twabashije kubonana aba muri mozambique yitwa yosephine uwo mumama rero niwe wantoraguye noneho murumuna wanjye we amubitsa mu, mu, mu bakongomani bari aho ngaho kuko yari afite utwana twinshi we atabasha ku- njye nabashaga kwigenza ariko murumuna wanjye we ntabwo yabashaga kugenda noneho we amubitsa ahantu muri famiye ku mugabo ngo witwaga sebutuyenge wari ufite bari bari abadive ahantu bita imikeno i karuba ahantu bita imikeno none uwo mugabo akaba yari afite undi wi- wi- w'inshuti ye witwa rwagitinywa ni abantu babiri Eh, uwo murumuna wanjye rero akaba yaritwaga iradukunda javine none se ahangaha mwasize murumuna wawe ko numva aba bagabo ubaza ba rwagitinywa na ba se butuyenge ntabwo umaze gukura ntabwo wigeze uvuga uti wasubirayo nkajya kureba aho aho batuye ntabwo ubwo urumva ni muri kongo ngewe sinari mpazi njye icyo gihe nabanje kuba muri oruferina nyuma njye nza kugira amahirwe mbona mba- mbonana n'umuryango wanjye ariwe marume ariwe wandeze urumva nahise njya mu mashuri ndiga noneho kuko bandinze kumenya ibyo bintu njye sinari nanabizi noneho nkuzi nibwo bambwiye ayo mateka ntajya mbaririza nkumva ngo hahora intambara ubwo rero mu rugo ndavuga uti sinajya ahantu hari intambara tugatanga amatangazo kuri hcr ariko ntitugire ikintu twumva na kimwe aya mazina urumva ko ari amazina arimo ikinyarwanda Eh, sebutuyenge na rwagitinywa urumva no kukubageraho biroroshye kubageraho biroroshye urumva n'ahantu bita imikeno eh, ahantu bita ikaruba ni ahantu hose harazwi ikaruba ngo uragenda ukagera ahantu ku- ku- ku gasoko ahantu ngo bita ikaruba mu gasantere ka mikeno aho imikino rero ngo hari umugabo witwa sebutuyenge hakaba hari yari n'umu- ngo numva ngo nimba ari umupasiteri mu bantu b'abadive akaba yari umukwe ngo w'uwo rwagitinywa urumva ni amazina abiri ariko hari abantu bigeze kumbwira ngo umwe muri aba ashobora kuba yaritabye imana ariko undi ariho ni abantu twigeze guhura gutyo turi kubaririza twari duhura bambwiye ngo baba muri congo nabo nyuma yabo mbura aderesi zabo hanyuma se uwo mumama wagufashe we akamusigira abo bakongomani yamubasigiye abazi cyangwa se ni kwa kundi uvuga uti nta kundi nabigenza uyu nasigare abandi bashobore kubaho ni umuntu wa- ni abantu babacumbikiye kumwe abantu bahungaga ngo barabacumbikiye aho hantu hafi y'urusengero bakabona ari abantu beza bati twabasigira umwana Eh, ngo babonaga ari abantu beza niko kuvuga uti mudusigaranire umwana tuzagaruka imana nidufasha tukabaho Hmm. none se iyo muvuganye wambwiraga ko ari muri mozambique yigeze akubwira ko yabuze uburyo bwo gusubira i masisi eh, yakubwiye ko bitamushobokiye gusubirayo kubera izo ntambara zihaba Mm, iyo muvuganye akubwira iki urumva nawe nawe yari afite utwana twinshi arimo ararera ntabwo yari kubona uko asubira inyuma icyo yakoze we yaraje ashakisha umuryango wanjye arawu um- amaze kubona umuryango wanjye ababwira oruferina mbamo mu rwanda noneho abo famiye yanjye iza ku- iza kun- kunkura muri oruferina aho ndabaga ubwo rero nawe yakomeje ubuzima bwe ariko abasigira aderese y- y'aho undi mwana amusize aho ngaho muri congo ubwo urumva nawe yakomeje inzira ze yirukanka agenda za mozambique ni umuntu mwiza yagize neza kandi none rero wowe umaze gukura birumvikana banga kukubwira kuguha amakuru kugira ngo bataguhungabanya umaze gukura uretse kuza hano ku ijwi ry'amerika uyu munsi hari ahandi wanyuze uvuga uti nimumfashe munshakishirize muri umuna wanjye
uretse kuri hcr niho nigeze kujya gutanga amatangazo ndi nkiri mu rwanda niho natanze amatangazo gusa ubundi ndabareka nze mu gasaro kabuze naho ngerageze ubu nibwo nari ntangiye kubikora uko narize ndangije kaminuza nshaka ubuzima nk'abandi bose mu rwanda nyuma ndimariya n'umunyamerika ndaza muri amerika Eh, ubwo rero nibwo mvuze uti reka ntangire nshakisha gira amahoro none rero niba javine iradukunda murumuna wawe akumva muri kano kanya ashobora kuba ari imikino ya karuba muri repubulika ya demokarasi ya kongo ni muri teritwari ya masisi aho yasigaye afite imyaka ibiri muri mirongo cyenda n'itandatu niba akumva muri kano kanya nguyu wamunota mubwire icyo ushaka kumubwira utashoboye kumubwira muri iyi myaka yose ishize ikintu nabwira iradukunda javine nk'uko nigeze kumva ko ashobora kuba yitwa janvier iradukunda janvier cyangwa iradukunda javine abaye akiriho namubwira yuko ababyeyi bacu batakiriho bitabye imana ariko njyewe nasigaye mpari umuvandimwe we tuyisenge fidele ndahari kandi abaye ariho rwose namufasha kubaho neza akava mu buzima bubi arimo kandi nkamufasha no gu- no kumuhuza n'indi miryango yasigaye ndasaba cyane kugira ngo uza mubone ndasaba cyane kugira ngo abe atwumva ndasaba cyane kugira ngo se ubu tuyenge ndetse na rwagitinywa sinzi umwe muri bo ukiriho wasigaranye uwo mwana tuzashakira imikino turebe yuko twamugeraho ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
kuri uyu munsi dukoze ikiganiro cy'agasaro kaburaga kigira ijana hano ku ijwi rya amerika twifuje kumenya uko mwakiriye kino kiganiro ibi ni bimwe mu bitekerezo byabo twaganiriye kiriya kiganiro kivuze kinini kuri njye kuko byatumye abantu bamenyana bamwe bari bafite abavandimwe batazi ko bafite bararize barihanaguye ariko kubera imana navuga ko ari imana kubera ko ntabwo twari tuzi ko biriya bintu byakunda ujya kuva ukumva umuntu abonye umuntu uri mu bufaransa baherukana mbere y'intambara ya mbere ya jenoside bamwe batakibuka yuko batakibuka n'ikinyarwanda ibyo rero mbibona nk'umugambi w'imana unyuze mu bantu bayo buri wese ni umukozi imana mu rwego rwe mu itangazamakuru twabonyemo ikintu gikomeye kuri ngero kiriya kiganiro cyaranyubatse bituma nanjye ngira ishyaka ryo kuvuga ngo natwe dufite abantu eh, babuze tutazi irengero ryabo ariko nkavuga nanjye ngize umugisha nkababona nababwira uko mumfasha mukampa umurongo nanjye nkareba ko baba bahari tugahura twakugezeho rero mwangezeho ah, twaburanye n'abavandimwe mbere ya jenoside Ah, yemwe ba- ni bakuru banjye kwa data wacu ariko duherukana kera cyane duhunga rero twahunze uwo mu- data wacu ari umusirikare ariko umugore we wari ufite abana babiri turaburana ubwo rero umugabo tumenya ko yaguye igoma mu mu guhunga ariko nyuma y'aho abana tuyoberwa irengero ryabo kugeza uyu munsi nta murongo dufite uvuga ngo mbese aba bana baba barahaganaye nicyo kibazo rero twagize maze kumva iki kiganiro bwa mbere nanjye mfata intego yo kuvuga ngo uko biri kose nanjye ngize umugisha nkabona mu- mu- mpuye namwe nabasaba mukamfasha kugira ngo muze kumpuriza- kumpuza n'aba bantu niba biha- niba bagihari muri uru rwanda nibo bande ni umwana umwe yitwaga ndabarinze undi akitwa muhiri ayo niyo mazina twibuka kuko mama wabo yitwaga yuriyana ariko se yari umusirikare nk'uko nari mbivuze ariko hari amazina ngo yinjiriyeho atari ari umuryango ayiswe na- ayiswe n'ababyeyi Eh, nama- nagize umugisha wo guhamagara umusaza ari mu mutara kugira ngo musobanuze neza numve niba bikunda ampa umurongo rero ambwira ko hari andi mazina murumuna we yari yarinjiriyeho mu gisirikare noneho akaba ariyo mazina yinjiriyeho uyu munsi akaba yitwaga nzavuga nkize mbere noneho rero nyuma yaho aza kwitwa andi mazina yo gutirisha kugira ngo yinjire mu gisirikare ubwo rero hari izina muze yari yambwiye yitwaga ngo ntibiringirwa jean bosco akaba ariryo zina yinjiriyeho ariko nyuma mbere yitwaga nzavuga nkize muri make rero twifuzaga ko niba bikunda tugize umugisha abo bana bashobora kuba bahari nubwo twamenye ko se yapfuye ariko ntabwo tuzi irengero ry'abana nyuma ya mirongo icyenda na karindwi ntabwo twamenye uko bari byagenze batuye hesu
mama w'abana ngo yari avukaga mu majyepfo i butare ariko yabanaga n'umugabo i kanombe mu kigo yari mu mutwe wa giparakomando ubwo rero mu guhunga twarayayanye ntitwamenya irengero ry'abana n'uko bagenda twabimenye muri make nicyo kibazo mfite ngize umugisha bigakunda nanjye nashima imana ufite ibyizere ariko ndizeye nanjye ntize sinaza kubashaka ikubagaho kwizera byo bigomba kubaho kandi kuko n'abandi byakunze twizeye ko natwe niba bahari tuzabamenya nta gihe kinini gishize ni nk'amezi nk'ane yari ashize numvise ko habaho aka- icyo kiganiro cyitwa agasaro kaburaga kiriya kiganiro rero aho nacyumviye ngewe naravuze ntahari gahunda y'imana ntabwo wamenya uko ikora niyo yashimye ko iriya radiyo ibaho kandi ikazanamo kiriya kiganiro kuko ihuza abantu aho nacyumviye numvise ko igenda ihuza abantu benshi bagiye babona n'imiryango ndahamya ko ari imana yabikoze kugira ngo iriya radiyo ibe iriho kandi kiriya kiganiro kikaba nacyo gihari gikora kiriya kiganiro buriya hari abantu benshi bagira ibyiringiro kuri kiriya kiganiro niba hari icyo nawe wifuza kuvuga mu kiganiro agasaro kaburaga twoherereze ijwi cyangwa se ka videwo kawe ugaragara neza utanga ubutumwa mu gihe kitarenze umunota umwe ubitwoherereze kuri watsapu y'agasaro kaburaga zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru ubutumwa bwawe tuzabutangaza ku mbuga z'ijwi ry'amerika verowa radiyo yacu ikiganiro cy'uyu munsi ntano kirangiriye mbashimiye kuba mwaduteze amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanyu bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere gisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venusiteri nshimiyimana karabonetse